dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ni radiyo ijwi ry'amerika mwese ndabasuhuje abatwumva kuri mikoro ni Etienne karekezi hano i washingitoni mu minsi mike ishize nibwo inteko y'ururimi n'umuco mu rwanda yatangaje ku mugaragaro imyandikire mishya inogejwe y'ikinyarwanda inyandiko ikubiyemo imyandikire mishya ikimara gutangazwa ijwi ry'amerika ntiryitabiriye guhita ryinjira mu mpaka n'ibiganiro bireba iyo nyandiko ahubwo twagenje make twifuza ko impaka z'urudaca zabanza zigahweza tukabona kwiyambaza impuguke mu by'indimi n'iyigandimi kugira ngo tuganire nibyo twakoze uyu munsi ndahera mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nitwa uwera marceline nkaba nkora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nkaba nshinzwe igandi munyamuryango ndabasuhuje uwera marceline muraho muraho neza muri kigali mu rwanda i kigali mu rwanda kandi turi kumwe twatumiye
simba francisco saveri nigisha mu ishuri ry'uburezi college of education nigisha ikinyarwanda ndabasuje cyane mwarimu gasimba francisco saveri muraho muraho cyane etienne hano muri leta zunze ubumwe za amerika twatumiye mwarimu leopold munyakazi ni umwarimu w'indimi nkaba n'umucengerandimi ndabasuje cyane mwarimu leopold munyakazi umucengerandimi ni iki ubwo ni umuntu ukora ubushakashatsi bujyanye n'imiterere y'indimi akazisesengura mbese n'isesengurandimi isesengurandimi ndabasuje kandi mwese ndabashimiye kuba mwitabira ikiganiro cyacu muri uyu mwanya nk'uko natangiye mbivuga ntibisanzwe ko tuvuga ku rurimi tuganiramo mariceline uwera reka mbahereho mwe mukora mu nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco muri gahunda zanyu mukora buri munsi zo kuvugurura no guteza imbere ururimi n'umuco muri iyi minsi mwatangaje ni inyandiko yasohotse ivuga imiterere mishya yo kwandika ikinyarwanda muri make kuki mwafashe ingamba zo guhindura imyandikire y'ikinyarwanda muri rusange nk'uko biri mu nshingano y'inteko nyarwanda y'ururimi n'umuco byaturutse mu bushakashatsi bwakozwe haba mu barimu mu itangazamakuru bwerekana ibibazo byinshi byihuzagurika mu myandikire y'ikinyarwanda ibyo rero biba ari byo biherwaho mu kunoza imyandikire y'ikinyarwanda ni ukuvuga ko twahereye ku bibazo byagaragajwe mu ihuzagurika mu bibazo byagaragaraga mu myandikire y'ikinyarwanda nibyo twahereyeho tunoza imyandikire guhuzagurika guhuzagurika kudahuriza ku myandikire imwe mu kinyarwanda turabigarukaho mu kanya mwarimu gasimba mwanditse ikinyarwanda kuva kera kuva mbazi muri za mirongo irindwi n'umunani n'ubu mukoresha ikinyarwanda ku buryo burambuye uku guhuzagurika mu kwandika ikinyarwanda no kukivuga birumvikana ni ibintu bisanzweho byahozeho cyangwa ni bishya ni ibintu bisanzweho ari mu kucyandika ari no mu kukivuga ariko ntabwo bikabije cyane kuko ikinyarwanda ni ururimi abanyarwanda bose bumva ndetse bakanaruvuga bakumvikana ndetse no hanze y'u rwanda hakaba hari abantu bavuga ikinyarwanda bakumvikana ndetse ikinyarwanda urabigira no gusa n'ikirundi ntabwo yagomba kubitindaho ariko ngira ngo ikibazo gihari ni icyerekeye cyerekeye imivugirwe yacyo cyane cyane ahubwo ni ikibazo cyerekeye imyandikire yacyo nk'uko marisorine yabivugaga kugira ngo ururimi nk'igikoresho cyo gushyikirana cyo kuvugana cyo kuganira kugira ngo abantu bumvane bumvikane baba bagomba gukoresha ibimenyetso bidasobanye bidasobanye mwarimu munyakazi namwe mwakoresheje ikinyarwanda cyane kuko mwavuze ko mwacengeye ikinyarwanda uku guhuzagurika ni ikibazo gikomeye mu kinyarwanda ku buryo bisaba ko ururimi rwavugururwa mu myandikire njye ku ubwanjye mbona ahubwo bikomeye n'ubwo mwarimu gasimba avuze ngo ntibikabije guhuzagurika biragaragara buri gihe iyo abantu basoma ikinyarwanda reka mpere ku gusoma kugira ngo umuntu w'umunyarwanda azasome umwandiko agomba kubanza gufata nibuze nk'iminota cumi n'itanu yo kuwutegura ni ukuvuga kubanza kuwusoma ku giti cye akaza kubona kuwusomera abandi mu ruhame kuko aramutse ahise awusomera abandi ntabwo bamenya icyo yasomye icyo ari cyo kuko hari amagambo aba adafite ubujyejuru cyangwa ubujya hasi bumwe hari amagambo aba a- afite inyajwi zibangutse cyangwa zitinda ibyo rero kugira ngo umuntu azahite abimenya mu kinyarwanda cyanditswe uko gis- uko bisanzwe biraruhije cyane ibyo ari byo byose bigomba iminota myinshi kugira ngo abanze ategure icyo ari busome mu kinyarwanda icya kabiri ni uko mu myandikire ni uko hari abantu bakoresha ibinya- ibimenyetso bitandu byinshi bitandukanye kandi bashaka kwandika ijwi rimwe ndatanga urugero rubangutse nko ku nyuguti ya ra na ra noneho ndabona barabigabanyije bayisiga mu mu ijambo mu magambo make arimo kigali na repubulika nkaho ntabwo nzi ikintu umuntu Na leta.
yaheraho kugira ngo amenye aho agomba kwandika ra na ra naho ngaho ngarukiye Eh, ntacyo reka tuganire uwera mariceline bagarukeho gatoya mwarimu munyakazi avuze ko kugira ngo umuntu asome nk'umwandiko bisaba igihe kugira ngo abanze awurebe anyuzemo amaso yumve neza uko ibintu biteye niko bimeze cyangwa se abo bantu bavuga ni abantu batazi gusoma ku buryo burambuye mu by'ukuri usanga ibyo bibazo mu mashuri biriho nk'uko yabivuze biterwa kenshi n'uko ijambo abanza kumenya imvugiro yaryo kuko nta bimenyetso biba bigaragaza niba ijwi rivugirwe hasi cyangwa hejuru kandi harimo amagambo ahuje ibimenyetso biyanditse ibyo yavuze nibyo ariko cyane cyane mu myandikire twebwe niho twarebye cyane dusanga icyo kibazo gihari kuko nitumara guhuza imyandikire n'ibyo byose bizagenda bikemuka gahoro gahoro ndabashimiye mwarimu gasimba francisco saveri mwebwe eh, mwabikomojeho mugira muti ntabwo ari ikintu cyari gikomeye cyane ariko uko tuganira nasa nk'uwumva ko tubwira hafi abantu bake cyane gusa hari abandi baturage numva ko ibi bitareba nubwo bandika ikinyarwanda mwe icyo mwumva cyari ngombwa kuba cyavugururwa mu myandikire y'ikinyarwanda ni iki mwatubwira ntabwo nirirwa njya mu mateka y- y'imyandikire y'ikinyarwanda eh, nzi ko mwarimu munyakazi ari mu ba- eh, muri amateka y'imyandikire y'ikinyarwanda kuva abazungu bagera mu rwanda kugeza icyavuba yewe nsanga icyari gikenewe nibura muri ibi bihe turimo hari hakenewe eh, ibintu bibiri by'ingenzi icya mbere hagombaga kubanza kugenzurwa a- a- uko abanyarwanda bo ni ni mu rwanda cyane cyane eh, tureba uko bandika ikinyarwanda uko bacyandika hakurikijwe amabwiriza yari asanzwe cyane amabwiriza eh, abanyarwanda bakunze gukurikiza muri ibi bihe bya vuba nayo muri mirongo inani na gatanu abantu nibura ubu ngubu bayandikaga iyo bayakurikiza nyuma noneho bamara kubireba eh, bakavuga bati ibyo bandika bahuzagurika nk'uko babivugaga cyangwa se ibibagora reka baba ari byo boroshye uwo murimo rero iyo mirimo yombi ndatekereza yuko yakoze ku buryo butandukanye cyitaweho ariko cyane cyane ni eh, kuvugurura kuvugurura imyandikire naho ibyo kwigisha no gutoza abantu muri rusange gukurikiza itegeko ryari risanzwe ntabwo byashyizwemo imbaraga ariko ibyo ari byo byose aya mabwiriza njye ntekereza yuko ari ayo gushimwa kuko yagiye mu murongo wo koroshya ibimenyetso koroshya inyuguti ibintu bivugwa kimwe bikandikwa kimwe kugira ngo eh, nicyo cyane cyane bakoze eh, ku buryo ahubwo noneho bazashyira imbaraga kumenyekanisha amabwiriza agakurikizwa mu mashuri agakurikizwa mu mirimo inyuranye ikorerwa mu gihugu abantu bakajya barushaho gushyikirana bakoresha ibimenyetso bimwe kandi banabikoresha mbere yo kugera kuri mwarimu munyakazi reka ngaruke gato kuri uwera mariceline mu mavugurwa mwakoze ku bijyanye n'imyandikire ibintu by'ingenzi mwatubwira muti ibi ni bishya umuntu wabyumva yahita asobanukirwa ni ndavuga Mm.
kimwe bibiri bitatu mwatubwira by'ingenzi ni ibihe nk'uko mwarimu gatsinda yarabivuze no hari uguhuza ibivugwa kimwe bikandikwa kimwe ibyo biragaragara mu ngingo ya cumi na kabiri ku gihekane nka na njya ikindi twavuga munyakazi yari yakivuzeho kugabanya ahakoreshwa ra ndende nk'uko byari byarasabwe mu zindi nama ku myandikire y'ikinyarwanda zari zarakozwe ikindi nanone ni ku ngingo ya makumyabiri n'imwe muri aya mabwiriza aho wasangaga nanone kwandika amagambo ari kumwe n'impakanyi byandikwa ku buryo butandukanye bwinshi izo ni zo ngingo navuga nshyashya si zo zonyine ariko iyo urebye izo ngizo nazo ziri mu nshyashya kuko cyane ni amavugurura ntabwo twahinduye ibyari biriho byose ahubwo twaravuguruye ku kigero cya cumi na gatandatu ku ijana bitewe n'ibyo twabonyemo ibibazo cyane kuko nababwiye yuko ibyo byashingiye ku bushakashatsi bwari bwagaragaye mu myandikire y'ikinyarwanda muvuze ku gihekane nk'ibyo muvuze ibihekane bibiri ni nk'ingero mwaduhamo cyangwa ingero mwaduha ni izihe kuri izi ngingo urugero na naguha ni uko ahandikwaga ubusanzwe n'ubundi ibyo byose byashingiye ku bushakashatsi twafata nk'i- nk'urugero ijambo umujyi umujyi wasangaga rishobora kuba ryanditse mu buryo bubiri umwe akandika ja na ya undi akandika ga na i kandi mu by'ukuri uwo mujyi waba umu- iyo gi tuvuze igi n'ubundi twavu twa- twandikaga igi iryo gi iyo jya ga na i n'iyo gi yo ku ku mujyi ntaho byabaga bitandukaniye urwo ni urugero naguha ibyo bimenyetso rero byarahujwe hatoranywa kwandika ibifite ibyandikishwa ibimenyetso ni ukuvuga ngo hatoranywa igihekane cyandikishwa ibimenyetso bike nta nubwo ari igihekane ubwo ni ga na i ubwo ni ingombajwi ni mu rwego rwo inyajwi kuyi- ni ingombajwi n'inyajwi niko twavuga aho niho mu byagiye byandikwa bavuga ko harimo ahubwo urujijo kurushaho ariko ntacyo mwarimu munyakazi namwe ibibazo nk'ibyo kwandika mwarabisesenguye aha ni ukoroshya cyangwa harimo ahubwo eh, kongera ibibazo ku myumvire n'imyandikire urabaza kuri urwo rugero ubwarwo duhereye kuri urugero ubwarwo birumvikana wazana no gufata ku zindi ngingo bagarutseho nk'iyo makumyabiri n'imwe yavuzeho urwo rwa mbere avuze kuri na na ga na e nibyo rwose biraboneye Wa- wakwandika umujyi ni ga na i ahubwo abandika ja na ya ntabwo mbona ukuntu mu gihe cyo mu mashuri basobanura ahantu bakuye iyo ja bityo rero i- imyandikire idafite igisobanuro icyo ari cyo cyose mu buhanga bw'ururimi ntabwo igomba gushyigikirwa Ah, kangaruke gato ku kibazo cya mbere gasimba yakomojeho nta kibazo cy'uko- cy'uko bagomba kubanza kugenzura ibyerekeye ne- n'uko amabwiriza yari asanzweho yakurikizwaga ibyo ngibyo nabikoze rwose nabikozeho ubushakashatsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri kuko nanditse umwandiko witwa ngo imyubahirize y'inyandiko yemewe y'ikinyarwanda icyo gihe nari ndi umwarimu mu ishuri rikuru nderabarezi i kigali nafashe urugero rw'iyo rw'amagazeti ikinyamateka n'imvaho kuko nibyo bisomwa n'abantu benshi kandi n'abantu bakabandikamo ari benshi nagiye mbona ingingo rwose nyinshi abantu batazubahiriza bakurikije amabwiriza yo muri mirongo inani na gatanu ubwo rero nabwo natanze ibyifuzo by'uko byakosorwa ariko ubwo sinzi rero nabonye byinshi cyokora muri iri vugurura barabyitayeho byinshi ni byinshi mwaduhamo nk'urugero rufatika abantu batwumva nabo bakumva neza kubera ko turavuga ibintu byi- birimo inyuguti gusa urugero mwaduha ni uruhe muvuga muti ibyo ibyifuzo ntiyatanze byarubahirijwe muri iyi- muri iri vugururwa Eh, ni nk'iyo mikoreshereje ya ya- ya ra ebyiri bavuze yuko bizajya bikoreshwa bakoresha ra gusa ariko ko ra ndende ngo izaguma mu ijambo rimwe gusa uretse ko ako kantu ka nyuma ho nta nta- bu- ntumvikana nabo kuko nta mpamvu n'imwe igaragara kuko imijyi yose y'isi yahinduye amazina sidirita yarahinduwe kisenyi yarahinduye shangugu yarahinduwe ubu bu- bwa vuba amazina y'ama- y'uturere n'intara zo mu rwanda byarahinduwe nta ngorane n'imwe byigeze bitera iyo ari yo yose ubwo rero gutsimbarara gusa ngo ngo kuri kigali na kabgayi ibyo bigomba kuguma mu mateka nta hantu bishingiye mu rwego rw'iyigandimi kandi rero mu myandikire ubundi imyandikire yari ikwiye kugenda kugendera ku mategeko y'iyigandimi kuko niyo atagora abantu naho rero izindi ngero natanga ku ku mabwiriza yubahirijwe bya byifuzo ni aka kajambo ka nta ariko nawe ntabwo byuzuye cyane bagerageje gutandukanya hamwe yuko gatandukana n'ijambo rikurikira iyo ari ijambo risanzwe atari inshinga mbese uduhe urugero gatoya cyangwa se reka tugere kuri mariseline uwera iki kibazo ki- cy'imijyi eh, turavuga kigali kabgayi mubyigaho hari impaka mwagiyeho ku buryo burambuye munyakazi aragira ati byagombye kubahiriza amategeko y'iyigandimi ibyo rwose twabigiyeho impaka ni ukuvuga ko ibirandende isigaye muri aya mabwiriza iri mu magambo atatu muri leta muri repubulika no muri kigali ibyo tubijyaho impaka twasanze nawe ndumva bizi habamo mu by'ukuri nabyo gusigaramo ntabwo nk'uko bivuze ntabwo ari amategeko ntabwo bishingiye ku mahame yo mu ndimi ariko ikintu cya tolerance lingwisitike navuga ko cyabayemo kuko ahangaha iyo urebye ikintu cyatumye bigumamo ni uko twasanze biri mu nyandiko nyinshi nubwo n'ibindi nabyo biri mu nyandiko nyinshi ariko noneho zishobora niba ari um- ari kigali ari umujyi wa kigali twabonye kubihindura ntabwo twabonye ko kubihindura gutyo ni mu magambo make byasigaye twagerageje kugabanya bishoboka bisigara muri ayo magambo makeya kubera nk'impungenge byari biteye ku buzima bw'igihugu yenda kigali uko uyizi niba warafatiye nk'irangamuntu mu mujyi wa kigali ngo hakazamo ra ngufi ibyo ni byo twagerageje kwirinda nubwo nabyo atari amahame yo mwiga ndimi nk'uko yabivuze ariko nk'akakiru oh, ki aho kuvuga cana ya bizaba kana kayonyine gusa nibyo oya ingingo ya mirongo itatu n'umunani ivuga ko amazina yari asanzwe yandikwa gutyo mbere y'aya mabwiriza azaguma kwandikwa gutyo muravuga Ubwo rero amazina birasa- amazina y'ahantu Amazina n'ay'abantu bwite bwite bwite amazina bwite bwite ni amazina bwite ni ukuvuga ko rero icyo twagendeye nko kuri kigali kwanga ko nk'ibyangombwa n'ibindi bintu byateza ikibazo bihita bihinduka nicyo twagendeyeho ngo amazina bwite azaguma yandikwe gutyo mwarimu gasimba mbagezeho turavuga ku Reka bijyanye mubanze- reka mubanze kuri iyo ngingo rwose yego aho hantu nyine kuko bya- yemeye ko nyine bitagendera ku ku icengerandimi icyo gihe bagendeye ku marangamutima kandi adafite ishingiro icya mbere cyo ni uko kitoroshye na busa kumenya neza amazina y'amanyarwanda yari asanzwe akoreshwamo inyuguti ya ra mbere y'uko aya mabwiriza ajyaho kereka bakoze ubu itonde ryayo yose naho ubundi nanone ka kajagari kazakomeza umuntu yiyandikira uko ashatse avuga ati iri ryari ririho mbere y'amabwiriza uzamuburanye wereye uzahera ku wuhe mwaka aha rero naho ntabwo bifatika rwose igisobanuro batanze n'icy'amarangamutima ntabwo nta ngingo ifatika irimo kuko nk'uko nabitanzeho urugero andi mazina menshi y'abanyarwanda yo mu rwanda yarahinduwe ntabwo bavuze yuko ijuru riguye za ye kitirita zahindutse butare nta kibazo za shangugu zahindutse cyangugu nta kibazo za kisenyi zahindutse gisenyi nta kibazo urumva ko amwe bagiye bahindura inyuguti imwe gusa na kigali rero na kabgayi ni uguhindura inyuguti imwe gusa mu ijambo muvuze ku mateka ha- hari amagambo abiri uwera yagarutseho ariya ya leta na repubulika nicyo nari ngiye kubaza mwarimu gasimba nk'ayo magambo ni amatirano Eh, mwarimu gasimba amatirano mu kinyarwanda amagambo y'amatirano cyangwa se na n'amazina ubwayo aba- uru- ikinyarwanda gitira mu zindi ndimi mu kinyarwanda kivuguruye azafatwa ate amagambo y'amatirano iyo yinjiye mu kinyarwanda ariko ubwo jye ndavuga ngendeye ku ihame ry'iyigandimi iyo yinjiye mu kinyarwanda ah, ahita afata ishusho y'ikinyarwanda ni ukuvuga ko ku- ku bwanjye nta nubwo nyuranya na mwarimu munyakazi ni uko muri iryo hame ryo koroshya ibimenyetso no kuvana akajagari mu myandikire y'ikinyarwanda amagambo akwiye kwandikwa nyine akurikije iryo hame kuvanamo leta kuvanamo repubulika kuvanamo kigali kuvanamo eh, kabgayi ni ukuri ibyo nanone nu- ni ugu- eh, ni ukugumishamo ka kajagari kandi ku mpamvu zidasobanutse ayo magambo rero yagombye gufata ishusho y'ikinyarwanda niba ah, ra ende ivuyemo mu koroshya ibimenyetso hagakoreshwa ra ngufi nta mpamvu n'imwe ra ndende ngo ni uko ngo ari iyo mu rurimi rw'amahanga cyangwa ngo ahubwo mu marangamutima hari akantu ngira ngo mubwire mu- muri mirongo inani na gatanu ubwo hajyaga hari amabwiriza niho batangiye kugabanya ibimenyetso ikimenyetso eh, ra ndende na ra ngufi bakavuga bati handikwe ingufi gusa noneho sinzi umuntu kubera ububasha yari afite aravuga ati yewe mu izina ryanjye nzagumana eri ndende ubwo rero n'ibindi ahari ni uko niba hari umuntu wavuze ati "Ah, kubera hari ububasha afite ati kigali irakomeza kuba kigali kabgayi irakomeza kuba kabgayi Eh, ba- ba- banaga ibyo ngibyo yewe ntacyo nabivugaho ariko rero byaba bibabaje mu gihe abantu bashaka kugabanya ibimenyetso ibimenyetso nyine bagombye kubigabanya bakurikiza ihe- ihame ry'imiterere y'ururimi aho gukurikiza ibyifuzo byihariwe n'umuntu runaka icyo ni ikibazo birumvikana ko n'uwaba ari muri iyi nteko nyarwanda y'ururimi n'umuco nawe ashobora kuvuga ati nanjye ubwo ndimo eh, izina ryanjye cyangwa se ibintu bindi ku mutima ndifuza ko byagenda bitya Eh, hakaba ubwumvikane no koroherana muri iyo nteko Eh, mwarimu munyakazi mwarimu zamuyijwe ariko uretse ko ntumvise neza icyo bashaka kuvuga wenda kuri ayo mazina y'amatirano rwose nshyigikiye igitekerezo cya cya mwarimu gasimba kuko amazina eh, cyangwa amagambo y'amatirano mu gihe tudategereza kuzayasubiza bene yo ni ukuvuga ko yabaye amanyarwanda agomba kwinjizwa mu kinyarwanda ku mpande zose ni ukuvuga ko agomba kwandikwa rero nk'amanyarwanda akurikije arifu y'ikinyarwanda tukirinda kuvanga arifu z'amahanga muri arifu y'ikinyarwanda ndabashimiye cyane uwera birumvikana ko nyuma yo gutangaza imyandikire mishya hari abantu benshi bibazaga bati se aho kugira ngo muvugurure mujya mworohereza abantu birasa nk'aho ari urujijo rundi rwiyongeye ku kaduruvayo cyangwa se ku mihuzagurikire yari isanzwe mu rurimi rw'ikinyarwanda ayo majwi y'abantu muzayumva mwongere musubiremo mukosore cyangwa se muza mufite uburyo muzagerageza kubyumvisha abantu muhereye mu mashuri kugira ngo babikurikize ibyo ni byo rwose impinduka ziragora nubwo kandi yenda uretse ababa bafite umuco wo kudasoma hatahinditsemo byinshi navuga ko ari ku kigero cya cumi na gatandatu ku ijana ariko abantu bagiye bagaragaza ibitekerezo binyuranye kuri aya mabwiriza kuko aya mabwiriza ajyaho yaragamije guca akajagari kandi amabwiriza agomba kubahirizwa kuko atubahirijwe ntacyo umuntu yaba ya- ayashyiriyeho ingamba zafashwe ni ukuyakangurira abantu tukabasobanurira bakamenya harimo abumvaga mu bitangazamakuru ngo byacitse ngo ikinyarwanda cyahindutse tukabereka ko mu by'ukuri ni imyandikire iba yanogejwe kandi ibyo biratanzwe mu rurimi ko nta gikuba cyacitse abantu ahubwo bakwiye gusoma ingingo ku ngingo kuko n'ubundi byahinditsemo ni bikeya n'abandika ibitabo bagatangira kuyandikamo akagenda amenyerwa gahoro gahoro n'izo ngamba dufite njye ndabashimiye tuvuze ku by'amashuri mwarimu gasimba mwigisha mu kinyarwanda kubahiriza aya mabwiriza mashya mu mu mashuri yo mwigisha mubona ni ikibazo kiborohera ni ikibazo mubona abanyeshuri bakira bate bakoze nk'uko natangiye ngewe mbivuga ururimi ni igikoresho cy'ubwumvane ni igikoresho gifasha abantu gushyikirana Eh, kandi nk'uko abacengeye indimi kera mu mu- mu bihe bya kera amasekuruza yashize cyane nk'uwitwa umuhanga witwa sosire yavuze yuko ururimi ari ah, inyubako y'umuryango abantu nibo bubaka ururimi kandi ururimi barwubaka hari amategeko bagenda bakurikiza no mu myandikire rero ni uko iyi myandikire ihari iba igomba gukurikizwa eh, ari abigisha ari abigishwa ku buryo rero numva eh, mu myi- byagombye ko haba ururimi rwandikwa rukurikiza amabwiriza eh, yatanzwe eh, kuko yewe aho nigisha nta kibazo cyahabaye ahubwo iyo numvise bisakabaka nibyo wari ukomejeho ubaza eh, marisoline Eh, abantu barahagurutse barandika nawe bimwe warabisomye uretse ko ntabonye wandika narabisomye Eh, eh, bakandika rero ikintu icyo cyantangaje ahubwo ugasanga giteye impungenge ni uko iyo bandika bavuga ku ku ku ku mivugirwe ntabwo bavuga ku myandikire kandi ariya mabwiriza ni ay'imyandikire bakavuga ngo byahindutse ngo noneho ngo amajyaruguru bazajya bandika amagaruguru mu kinyarwanda barakinogonoye ngo mm, ngo intsinzi ngo intsi- intsinzi yacu ngo bayitsinze bayitsinze hasi Eh, rero ibyo ngibyo eh, icyo bigaragaza mu ngorane nyine zihari yewe ntabona mu mashuri eh, ahubwo mbona eh, hanze mu bantu eh, bagoreka rwose ba- ba- ba- badakora ibintu bishingiye ku bumenyi ni aho ngaho nyine niho ikibazo kiri ikibazo kiri ubundi eh, mu mu gukurikiza ariya mabwiriza amabwiriza kuva igihe yajyagaho cyose nk'uko na- mwarimu munyakazi yabikurikiranye mu mateka yajyagaho agakurikiza ari aya karase ari aya minise bagaragaza ari aya sekarije eh, ari n'aya ngaya mu mashuri mu by'ukuri nta kibazo bitera ahubwo eh, abantu bashingira ku zindi mpamvu zaba izanga iz- iz'amarangamutima cyangwa izindi niba usanga eh, batera ibibazo kuko usanga badashaka guhurira kuri ya- ya- ya mahame y'inyigandimi reka duse nk'abanzura natwe mwarimu munyakazi namwe aragira ngo iyo amavugurwa nk'aya akozwe i- i- ibibazo byo kuyashyira mu bikorwa cyane cyane mukurikije amateka eh, yagaragaye ku kinyarwanda ni he cyane cyane mubona inzitizi eh, cyangwa se abantu ababishinzwe babikosora bati mbere yo gusubiza icyo kibazo nagira ngo nanjye ngaruke gato kuri ikibazo wari ubajije gasimba cy'abantu rwose bahagurutse bagahagarara ngo ikinyarwanda baracyononye barakigikuba nk'uko gasimba yabivugaga baritiranya imyandikire n'imivugire kandi bak- bakitiranya imyandikire n'ururimi ururimi rw'ikinyarwanda ntacyo rwabaye ntawarukozeho rufite ubusugire bwarwo ikindi ahubwo navuga ni uko nibwo ubwo bubasha inteko yabukoresha kugira ngo bwubahirizwe neza icyo bibagiwe niko nibwira guteganya ariko wenda ndibwira ko bizaba nyuma y'imyaka ibiri y'inzibacyuho bakoze ni uguteganya ibihano bizajya bigenerwa abayarenzeho ibyo byonyine byo bituma abantu bahuguka bakamenya ko ari ngombwa kubahiriza amategeko yashyizweho mu bindi bihugu bira- barabahana bikomeye ntihagire utinyuka kongera kurenga ku itegeko ry'imyandikire ryashyizweho n'urwego rwemewe ndabashimiye cyane kuri iyo ngingo mu- ariko musorejeho yo iraremereye cyane mwarimu munyakazi uwera marisoline iyi ngingo yerekeranye n'ibihano byahabwa umuntu wakwandika nabi ikinyarwanda ndumva ariko munabyumvise mwarimu munyakazi murabiteganya nyuma y'inzibacyuho cyangwa mu gihe cy'inzibacyuho mu by'ukuri muri iki gihe cy'imyaka ibiri y'inzibacyuho ni ukwimenyereza kuyandikamo n'ugize aho agira intege nke agahanurwa ni ukuvuga ko inyandiko zo ziratangira kuyubahiriza na- n'abandi batangira kuyubahiriza ariko ibihano byo duhanura aba- abatayakurikiza ariko nta gihano nk'uko yari abivuze kirimo mu kudakurikiza n'amabwiriza ndabashimiye cyane namwe mwanzure mwarimu gasimba mwe mubona kugira ngo ururimi runoge runogere bose kandi rwandikwe ku buryo eh, bunoze guhanura guhana icyateganwa ni ikihe guhana biraremereye nk'uko banabivuze Eh, guhanura byo ni ngombwa yewe nabivuga mu magambo yo gushishikaza no gutoza Eh, ubwo ndabivuga nk'umurezi gutoza abantu gukurikiza amategeko kwandika neza ururimi murakoze mwese mwarimu gasimba francisco saveri eh, ndabashimiye ndabashimiye mademoiselle wera marceline namwe mwarimu eh, leopold munyakazi ndabashimiye ku bisobanuro muduhaye kandi mutwunguye ubumenyi ku bijyanye n'imyandikire y'ikinyarwanda nk'uko iteganijwe muri aya mabwiriza murakoze murakoze cyane